iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turaburamukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fide niyongabo umwanya w'ikiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa kabiri w'indwi yatangaje ko amatora rusange muri ico gihugu azoba ku itariki mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane muri ico gihugu umugambwe uronse ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka niwo ushiraho umukuru w'igihugu ivyatojwe vyerekana ko amatora abaye muri iki gihe umugambwe uri ku butegetsi anc uronka amajwi ari munsi y'ibice mirongo itanu ku ijana bwoba bubaye ubwa mbere ivyo bibaye mu myaka igera kuri hafi ya mirongo itatu irangiye afurika y'epfo ibaye igihugu kigendera kuri demokarasi kuva kuba umugambwe anc ubandanya gutakaza icizere mu banyafurika y'epfo abantu benshi bavyegeka kubwi- ku kwiyongera k'ubugizi bwa nabi ubutunzi bwifashe nabi ikibazo c'ibura ry'umuyagankuba n'ubushomeri bwibonekeza cane cane mu kabiri- mu- eh, mu bakiri bato mu gihugu bitegekanijwe ko kuri uyu wa gatandatu itariki mirongo ibiri na zine ku kwezi kwa eh, kabiri ariho eh, perezida ramaphosa azotangaza ku mugaragaro imigambi afitiye igihugu mu gisagara ca durban mu ntara ya kwazulu natal ni iyihe ngaruka y'amatora ashobora kuzogira mu gihugu ku mugambwe wa ku mugabane wa afurika eka mbere no mu makungu nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga twatumiye zenon ndayisenga umushakashatsi akongera akaba umuhinga muri politike ku mugabane wa afurika ari muri afurika y'epfo twatumiye kandi pierre clavense ngiyumva umuhinga ku bibazo vya politike ari bujumbura mu burundi batumire ndabaramukije
nanjye ndabaramukije zeno muri afurika y'epfo nagomba ntangurire kuri we eh, zeno mu gihe hasigaye amezi make ngo ayo matora abe mu kwezi kwa gatanu ubona abanyafurika y'epfo bavyiteguriye gute imigambwe hamwe n'abanyagihugu ubona ibintu vyifashe gute muri iki gihe mu kurindira ayo matora
Eh, murakoze cyane Eh, ku byo mbona eh, nibaza yuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ah, anc ish- ifashe ubutegetsi Ah, n- biragaragara yuko ubu amatora akurikira Ah, inyuma y'imyaka mirongo itatu anc iri ku butegetsi Ah, aya matora anc ah, bisa nk'uko itazokoroherwa ku byo tubona eh, kuko icyizere ni gike cyane ufatiye ukuntu urwaruka rwakajije umurego ah, mu kwiyandikisha kugira ngo ruzoje gutora eh, kandi hari mu matora yari amaze igihe hari hari ukuntu urwaruka rwahora rudebukirwa mu kwiyandikisha ariko ubu eh, n'umugwi ujejwe amatora waravuze yuko igitigiri cy'abariko bariyandikisha ari kinini cyane gusumba uko bari- babyitega ni ukuvuga yuko rero ah, hazoba impinduka uko biri kose icyo abantu benshi biteze ni uko anc ishobora gutakaza ah, eh, ukwiganza mu nama nshingamateka na nkenguzamateka Ah, abenshi imbere bakaba babona yuko ishobora no kuzoba ifisi kuzoronka nk'ibice mirongo ine ku ijana Ah, ni ikihe mu- muri rusange kiriko gituma umugambwe anc abanyagihugu bawutakaza ko icizere uretse ibyo twavuze ibibazo uhanganye na- na- navyo muri iki gihe
ni byinshi ntawabidondagura ngo abimare mugabo ivyigaragaza ah, ni uko hariho ubutandukane mu bijanye n'imibereho hagati eh, y'ubwoko bw'abazungu n'ubwoko bw'abirabure donc eh, eh, nivyo ko abirabure muri rusange aribo bafise ubutegetsi eh, mugabo mugabo eh, ku rundi ruhande abazungu aribo novuga ko ari bake mu gihugu ugeranije n'abirabure Eh, nabo nibo basa nk'abafise itunga ry'igihugu nibo bafise isi nibo bafise ah, amafaranga nibo novuga bako- bari mu bintu bikomakomeye ibintu byose birimwo ah, amafaranga hanyuma ukaca usanga abirabure nabo bari mu bintu bibayabaye
alo alo ah turam- tu- turamutaye ku ku murongo reka tuze kuri Pierre eh, Pierre Claver yumva ah, aya matora yo muri Afrika y'Epfo ah, yitezwe mu kwezi kwa gatanu ah, mu gihe bivugwa ko ah, umugambwe ANC uri kuratakaza icyizere mu gihugu Ah, mwarabaye muri Afrika y'Epfo mwarizeyo ah, murakurikirana politike muyabona gute
Eh, ni amatora eh, adasanzwe kuko eh, uravye igihe eh, kuva eh, ANC irongoye iki gihugu ico gihugu igihe mbere yari yacitse perezida waco urabona ko hariho ibintu vyinshi vyari vyarabaye aho afurika y'epfo kabaye akarorero gakomeye mw'isi eh, aho habonetse ukumvikana kw'abantu bari bamaze igihe kinini mu njyane z'ibya politike n'iby'amoko Eh, rero eh, imyaka hafi mirongo itatu nk'uko mugenzi wanjye kuvuga eh, n'igihe eh, twavuga ko eh, demokarasi iba eh, yarateye intambwe eh, mu buryo abantu ba- barongora mu buryo abantu bumvikana ingene ba- basangira bahanahana ubutegetsi rero ubu ni uku- ni tesi niko novuga ni nk'iki eh, nk'umwi- umwimenyerezo udasanzwe bagire berekane eh, aho eh, ari ku butegetsi biboneka by'ukuri ko ubu hariho ingorane ingorane mu bintu bya- by'ubutunzi ingorane mu bintu bya politike hagati cyane cyane y'umugambwe nyene urongoye eh, anc harimwo ingorane zi- z'uburongozi ibyo rero reka turabe ingene bigiye kugenda mugabo eh, ivyo navyo twavuga ko biha inguvu abantu eh, eh, bagwanya ivyiyumviro vya anc ni ukuvuga ko hariho eh, amalliance yandi agiye kuba kuboneka nko mu migambo w'abazungu nk'uko undi yabivuze urakomeye mugabo eh, mbega ubwo hoba haragera yuko bosubira bagatsinda nk'amatora kuko eh, nta na kimwe kibivuga kandi yuko batazosubira gutsinda amatora mugabo ubwo iki gihe eh, abantu bariteguye kwakira nk'i- nk'impinduka nk'igihe vyoba bibaye yuko uwundi muganga atari ANC ari wo woba ugira Yego.
utsinde ari wo- wotsinda nk'amatora ni ukuvuga rero ngo ni ibintu byo kurabira hafi eh, nibaza ko abasesenguzi benshi ubu eh, ico ari ikibazo kimwe mu byo bafise kwibaza ingene bigiye kugenda yuko iyi myaka mirongo itatu iheze eh, ibintu bizobandanya nk'uko vyahora ANC ikagumana ubutegetsi murakoze nimba izobugumana naho izoba yabigenjeje gutya kugira ngo igirirwe icyizere n'abariko barahiganwa murakoze murakoze eh, zeno ndayisenga ku vyerekeye izo ndyane hagati y'umugambwe anc ku batabikurikirana cane mwotubwira ingene zifashe
Bo, eh, nibaza yuko nk'uko nagenda bishikiriza mu biganiro bya- byaheze eh, ikijanye n'indyane ziri hagati y'aba- ah, y- y'abaro- y'indongozi za anc um, harabaye ukutumvikana hagati ah, reka mbanze mvuge hagati ya zuma na ramaphosa eh, ah, biragaragara yuko zuma eh, asa nk'uwagiriza ramaphosa nk'uko ashaka kumufata nk'umuntu asanzwe eh, nk'umuntu ataco yamaze donc amufate nyine nka kujya kundi ko abandi bantu basanzwe hanyuma ah, zuma nawe akagerageza kwi- kwihagararako no kumwereka ati no jewe ntishobora kumfata gutya kuko mfise kahise mu mugambwe mfise iki mfise donc ko nawe imyaka yamaze
aho turamutaye ku murongo eh, zeno ndayisenga reka turasubira tu- tumurondere tuze ku mirongo ya telefone dufise daniel bonaventure uratwumva
ndabumva neza udutoya ka muri he
turi hano i kigali ufise ikibazo ubaza iciyumviro ushikiriza
Eh, ndabaza ikibazo
mubaze ndagira eh, ndabaza ikibazo umutumire ndamubaza nti ese buriya byashoboka ko ah, uriya mugambwe uri hariya ku butegetsi muri afurika y'epfo nawo bijyaga ngombwa ko habaho indi bahangana mu matora
murakoze
Eh, ikibazo cyanjye ni icyo mwamwishura pierre claver nsengiyumva zeno twamutaye ku murongo turiko dusubira kumurondera pierre claver bisanzwe ego mu bisanzwe muri afurika y'epfo eh, eh, ingenzi ya demokarasi irahari kandi eh, biragaragara yuko bateye intambwe mbere bageze ku rugero rushimishije gusumba ibihugu byinshi byo muri afurika eka mbere n'ivya buraya ego hariho barashobora kuvugana barashobora no gutata mugabo eh, ntaho turumva ko eh, eh, ba- ari nk'indyane zimwe zotuma by'ukuri eh, umwe avuga ati sinzosubira kuganira n'uwundi gushika ubu rero arense ntirerekana iyo ngendo ni ukuvuga ko eh, n'ubu birashoboka bazovyemera amatora azoba hanyuma bazohura n'aba- n'imigambi badahuza gusa ikibazo njyewe nabajije ubwa mbere ni ni ico twese dukwiye kwibaza mbega impinduka ibaye eh, ntiyabere ari anc itsinda ubwo bizokoroha yuko eh, anc eh, mu- mu- mu- muri rusange bazovyemera nibwo uburongozi bwovyemera mbega ubwo mu banyagihugu baho eh, ubwo mu bantu bakoresha n'ibyimbiro by'abirabura canke ba komunisita mbega ubwo bazokwemera yuko hariho uwundi muntu atari anc kuko anc niyo yerekana ukwigenga eh, kwikukira kw'igihugu cabo nk'abirabure ubwo bazovyemera ico kibazo ni umugabo ubundi amatora azoba anc nishobora kuyanka kandi nikizovamwo kizomenyekana ikibazo rero nico yu- nuko abibajije n'abandi barakibaza ubwo bariteguye bose kwakira ikizova mu matora nk'uko n'umuryango wundi uzonanirwa ushobora ku- ku- kugerageza kwanga kwe- kwe- kwanga ku- ishabi ivuyemo mbega bazoca babigenza gute bazokumvikana gute ico kibazo rero murakoze Um, radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri tusanga turiko turavuga ku matora yimirije kuba mu gihugu cya afurika y'epfo mu kwezi kwa gatanu kwimirije k'uyu mwaka ku itariki mirongo ibiri n'icenda ngaruka kuri zeno ndayisenga Ah, kuri ibyo bibazo umugambwe anc uhanganye harimo ibyo by'urugero ruri hejuru rw'ubushomeri cyane cyane mu bakiri bato ibibazo by'ubutunzi umuyagankuba ubugizi bwa nabi tuvuge nko ku kibazo eh, c'ubushomeri mubona gihagaze gihagaze hehe ni- ni ibihe umugambwe anc wagerageje gutorera inyishu ico kibazo ni ni ibihe vyayi- vyakina- vyayinaniye eh, gushobora kugitorera inyishu kubatwumviriza wabwira
murakoze cyane Eh, nibaza ko ku kibazo kijyanye n'ubushomeri ah, nk'uko nari nabivuze kare eh, iki gihugu gisa n'igihugu kigabuyemo kabiri Eh, womengo hariho igihugu kibamo abazungu hakabamo n'igihugu kibamo abirabure okay eh, abirabure rero nibo ku rugero runini ba- novuga bakenye cyane hanyuma abazungu nabo nibo ku rugero runini basa nk'abafite ubutunzi so eh, abirabure naho binanatse kuva mu mirongo icenda na kane bakagerageza kwiga eh, baragiye ku mashuri abatari bake ariko ubu hageze igihe aho usanga ah, u- umuntu yiga agashobora kubura akazi Ah, ibitaboneka kenshi nko mu myaka yo mu bihumbi bibiri cyangwa mu bihumbi bibiri na kane abahejeje amashuri barashobora kuronka akazi ariko ubu hari igitigiri kinini eh, c'ugwaruka ruhize amashure ugasanga nta buzi bashoboye kuronka umuntu ashobora kuza kwibaza ikibazo ati mbere bazakuronka akazi hehe mwibuke yuko akazi ari hahandi muri leta ubuzi bwo muri leta naho murazi muri rusange muri afurika ni ubuzi bunovuga buri kurushi ni buke cyane hanyuma ubundi buzi buba busigaye ni ubuzi bwo mu ma entreprise ya y'amanteripurise nayo ari mu minwa y'abazungu oh kugira ngo wa mwirabure aze gukorifayinga kugira ngo ashobore kuronka akazi muri ya entreprise y'umuzungu bamusaba ibintu byinshi cyane nk'akarorero barashobora kugusaba nka experience y'imyaka cumi nawe ariko kiroha diplome nicyo gihe biragorana cyane kugira ngo ushobore eh, kuronka ako kazi uretse n'ibyo eh, hariho n'igihe
Eh, ntaguciriyemwo Hello?
Eh, ntaguciriyemwo Eh, ku- ku bijyanye ura- uriko uravuga ko bi- ari ikibazo gikomeye cyane ku gwaruka abakiri bato b'abirabure ugereranije n'abazungu nk'ibyo bariko basaba nk'ayo mashirahamwe yikorera ku giti cyabo asaba ah, abo bo- birabure ubwo gwaruka rw'abirabure bahejeje amashuri nivyo basaba n'abazungu canke barabonera abirabure U- ubibona gute Allô Allô, allô Zeno, uranyumva? Halo Zeno. Zeno, uranyumva?
yego ubu ndabumva Yego, nariko ndabaza, mwariko muravuga ko ikibazo c'ubushomeri uh, hagati y'abahejeje amashuri ugwaruka rw'abirabure bibagora iyo bagiye kurondera nk'akazi mu, mu gisata c'abikorera ku giti cabo ki- muvuze ko kiri mu minwe y'abazungu abanyeshuri ba- bahejeje amashuri hamwe b'abazungu bo ivyo mwariko mubavuga basaba nka experience y'imyaka cumi nivyo basaba n'abazungu canke biba ku birabure gusa
biragoye mugabo icyo bumenya iyo batanze apel d'offre ni ukuvuga bayishyira kuri bose donc yaba umwirabure yaba umuzungu hanyuma rero eh, biza kugaragarira cyane cyane iyo habaye iyo habaye interview donc iyo ha- niho haza kuba selection Eh, tu- tu- turetse gucisha hirya no hino by'ukuri biragaragara yuko sosiyete yo muri afurika y'epfo itaranwana neza ntabwo yigeze inwana aho abirabure na- n'abazungu twavuga ngo baranwanye ku- donc baragerageza baragerageza kuko eh, kunwanisha abantu babiri badasangiye rasi ntibiba byoroshe ariko ah, hariho biragaragara yuko bataranwana uko kutanwana neza rero biratuma n'iyo hageze igihe cy'akazi ubona yuko umwirabure atitaweho mu a- mu- mu ha- ahantu hari akazi gatangwa n'umuzungu n'umuzungu kandi atitaweho ahantu hari akazi gatangwa n'umwirabure Eh, par exemple har- hariho mu makaminuza muri akademi hariho nk'ahantu usanga batan- bariko baragira pere d'offre hanyuma bagashyira bavuga ngo eh, ngo aka kazi ngo ni- ngo ngo ngo ngo ngo ngo nguzo ngo ngo twankuraja yuko nimiburi ngo Eh, uvuge mu Kirundi, ugerageze kuvuga mu ngo- ngo- Kirundi.
ngo- mu bwoko bw'abirabure eh Zeno ugerageze uvuge mu kirundi amajambo yego ego
Mm.
bandanya okay murakoze Oui, nariko ndavuga ati hanyuma bakavuga bati ngo aka kazi ukeneye n'imiburi buriko ho ho ho hojamwo ngo umuntu wo mu bwoko bw'abirabure ngo kubera ngo ari we yakozwe ko cyane eh, na apartheid donc bika- ukaca ubona rero yuko hariho eh, ugukumira kuko mw'ico gihe umuzungu nawe aca abona nk'uko umengo yakumiriwe Eh, hanyuma no mu bijanye na- na- na- na- na- no mu ma- mu- mu- mu handi hantu aho batangira ubuzima buvuga mu ma entreprise naho kandi umwirabure nawe aza guca abona yuko umengo yakumiriwe Eh, eh, mu ijambo rimwe rero novuga ko ah, ukubura akazi biragaragara cyane ku birabure gusumbya ku bazungu haba kugwaruka canke ku bandi bantu bakiri mu myaka yo gukora murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise apotre innocent uratwumva Alo, uratwumva apotre
yego ndabumva uduteye kamurihe
Mm, mpagaze muri kenya ufise ikibazo baza batumire cyangwa iciyumviro ushikirize ubishikirize
Eh, ni ikibazo nagire mbaze umutumire mu kibaze
Eh, mbanje kumuramutsa umutumire Ar- arabumva
Eh, nyakubahwa mutumire Yego, tugize iminsi turabaramukije.
tubona tugize iminsi tubona abanyamahanga basanzwe bakorera imirimo yabo ngaho muri afurika y'epfo bagandagurwa hanyuma amatohoza kugwa ntiyerekane by'ukuri abantu baba bakoze ubwo bwicanyi nashaka kubaza umutumire mbega none burya nta nta ruhara rwa leta rwoba rurimwo ko abantu bakora ibyo bintu by'ukuri batamenyekana
murakoze Ikindi kibazo yego ikindi kibazo nshaka kubaza umutumire ati none burya ko mbona abazungu bo- bo ngaha muri afurika y'epfo badafatwa kumwe n'abirabure si ya disikiminasiyo sijya eh, si ya disikiminasiyo ya kera apateyidi ishobora kuba yaragarutse mu bundi buryo
murakoze reka Eh, bishure utubazo twa- utubazo twari ni utu
mumwishure seno zeno murat- muratwumva zeno ndabumva Eh, mumwishure.
Ndumvise ikibazo ngira kabiri mugabo ikibazo ngira cya mbere nkumbure nocishura ndakubwira icya kabiri Icya ishuri cya mbere eh.
ego ego ego. Eh, ku kibazo cya mbere ah, apotre inosa muri kenya yabajije ati eh, ati mbega abantu bamaze igihe bagandagurwa na cyane abarundi tukumva ko bagandaguriwe hiyo muri afurika y'epfo ti- ntabwo hoba harimwo uruhara rwa leta rero nibaza yuko um, tumoca urubanza ariko leta yoba ataruhara ibifitemo kuko uriko uraraba ikiba cyatumye umuntu apfa Eh, ino baragira ama- amatohoza a- aba yimbitse iyo batoye ikiziga musohoka muja guta barabanza bagapima hanyuma bagatanga icyo twokwita mu gifaransa twita rap- twokwita raporo so ah, uriko urabiraba biragaragara yuko kenshi leta itabirimwe Ah, ahubwo twovuga eh, icyo twokwita eh, tukite gute ubukozi bw'ikibi eh, icyo twakwita kirime afurika y'epfo iri mu bihugu eh, bya mbere ku isi aho usanga ubukozi bw'ikibi eh, buri hejuru cyane ugereranije n'ibindi bihugu byo muri afurika Donc, iyo mpamvu abantu bakubonye ufite amafaranga barashobora kukwibundira bakagukurikirana mpaka ya mafaranga bakayakwaka iyo rero ugiye kwinanata niho baca bako- baca bashyiramo ukuntu bashobora kuku- kukuzimanganya bakakuzimanganiriza ubuzima bakakwica akenshi rero ibice birenga mirongo icyenda ku ijana by'abarundi baba bapfuye rimwe na rimwe uzosanga bazize eh, ko bashaka kubiba ibyo bari bafite na cyane cyane amafaranga abarundi mu mico yabo ni abantu batamenyereye kubika amahera muri banki rero eh, iyo bafite amahera rimwe na rimwe bayabika ku mufuko iyo bamaze kuyabika ku mufuko rero eh, wa mu- u- nyam- wa mu- umwenegihugu yamubonye cyangwa wa mu- mu- wa mukozi w'iki- wa- ya nkozi y'iki yamubonye iramu- iramu- iramukurikirana ku buryo eh, imwaka y'amafaranga haba ku neza cyangwa ku nabi icya kabiri imbere y'uko mpeza kuri iki kibazo Eh, Abandi heraheza Barundi bakunda gupfa ni abarundi n'aba- n'abarundi ba- ngaha batwara ah, ama- ama- ama- amapikipiki ah, ba- ba- bakura indya ku kare- ku- ku- ku kazu k'uburiro bazijyana ku muntu aba azikeneye So, rimwe na rimwe rero nk'iyo imvura yaguye ah, ipikipiki ni ikintu kitagifite balance uri kuranyonga aranyerera amaze kunyerera kubera u- uruja n'uruza ko imodoka aba ari nyinshi uri nyuma agaca ahita amugonga abantu rero benshi bapfa uzosanga ari abahitanwe n'izo ngwa n'urya bukozi bw'ikibi navuze ubwa mbere hamwe n'abo banyonga amapikipiki akenshi impfu uzokumva zabaye ino Yego.
uzosanga ziri mu- n'iyo mice ibiri Eh, ikibazo cya kabiri yabajije ngo kubona abazungu ngo badafatwa kumwe n'abirabure ngo ngo si ivangura rifatiye ku rukoba ribandanya muri afurika y'epfo mwo byishura muri make
ntawovuga ko ryaheze nimba yantahuye yatahuye neza Ah, abazungu ngaha nibo bafite ibintu nka byose nibo bafite amafaranga nibo bafite isi nibo bafite amazu nibo bafite ibintu nka byose ni nkabo babifite mu minwe Eh, hanyuma eh, yibuke neza ko abazungu bamaze imyaka amajana ane bashyize ngaha muri iki gihugu bashyize mu gihumbi mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo itanu na kabiri so bamaze igihe kirekire ngaha iki gihugu urabye ukuntu bacubatse bacubatse nk'igihugu cyabo Eh, abakunda gutembera bavuye i buraya basa n'usaza ngaha
alo uracari ku murongo Eh, u- ura- se- ntitwukumva eh, zeno uwo murongo wawe sinzi nge- ikibazo ufise Ura- uratwumva Eh, tu- reka turasubira tu- tumurondereze no reka nze kuri Pierre Claver Nsengiyumva wo ku- wo kwishura kuri ico kibazo Pierre Claver c'uwo yabajije ah, apotre abaza eh, ngo abazungu kubona n'ubu badafatwa kumwe n'abirabure ngo ni ivangura ribandanya Ah, mwobandanizaho zeno yariko aravuga
ego eh, ico ni ukuvuga ko ico ni ikintu kiboneka eh, ko by'ukuri eh, abazungu eh, ibintu byinshi biri muri ico gihugu eh, byerekeye ubutunzi eh, nibo eh, babifise nibo babikoramwo nibo mbere ba nyenevyo ni ukuvuga ko abandi barimwo eh, harigeze kubaho eh, Aho- politike y'ikintu bita eh, sinzi ngenda kivuga mu kirundi mugabo hamwe bagerageza guha nk'akazi umwirabure eh, mugabo atari uko yari akwiga ibyangombwa byose mugabo bakavuga bati kugira ngo abantu banywane reka dushiremo n'aba bakavuga bati hariho igice n'ibice cumi cyangwa bitanu tuzobishiramo abirabure niko mbere n'abo benshi b'abakuru ubona babayeho baduze byarimwo mu byo eh, mandela na- n'abo bari kumwe bashoboye kumvikana ko n'abazungu ba frederic de clerc n'abandi yuko bazogerageza kugira amareforme amwe amwe aho binjizamwo eh, abirabure eh, kugira bumve ko nabo barimwo kandi igihugu bafise ico bariko baragitereramo uwo munsi rero byarahindutse gato ku myaka uko imyaka yagiye ira- iraza ni ukuvuga ko harabayeho na- n'igihe bya- bya- by'ibingorane byo mu bya- by'ubutunzi aho usanga hariho nk'amashyirahamwe nk'amahinguriro akomeye yari yari mu minwe y'abazungu yagiye aragira ibibazo nayo nyene hanyuma bakagabanya nk'abakora urumva rero iyo bagabanije abakozi kenshi bafatira eh, bararaba nk'abantu bafise akamaro kuruta abandi bakabagumyayo mugabo abafise akamaro ka- gaciriritse cyangwa gasanzwe eh, rimwe rimwe nibo barumvikana si muri afurika y'epfo gusa mu bihugu byose byo ku isi niko bigenda iyo ah, habaye ingorane z'ubutunzi hariho abo banza ku- abanza ababandanya bakora n'abarindira mugabo icyo ushaka kumubwira uyu muntu ni uko apotre ni uko eh, ntibifatiye cyane cyane ko abo bantu ari abirabure oya bifatiye eh, kuri sisiteme yaho yo ngaho ni ukuvuga ubutunzi buri mu minwe y'abantu rero umuntu rimwe rimwe abaha akazi kenshi afatira ku bumenyi bwabo ku bushobozi bafite n'ibindi mugabo hariho n'ukundi umuntu kugira aronke akazi eh, n'ino turamaze kubibona aho umuntu abu- arangwa n'uwundi rero abafise byinshi barashobora guharirana akazi ugasanga rero abo bazungu kandi si bo benshi hiyo muri afurika y'epfo ni bake pa- ku- ufatiye ku birabura bahari ni ukuvuga rero yuko biboneka neza ko eh, atari igihindutse eh, abirabura bataduze cyane mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye amashyirahamwe amahinguriro eh, ngo bagire uburyo bwabo bwinshi mu mashuri cyangwa mu masiranse n'ibindi bikorwa bindi bisaba umutwe Eh, ni ukuvuga ko eh, nabo bazohana akazi mugabo bitaramera gutyo nibaza ko eh, ubu niko bimeze biraboneka ko Ego.
afurika y'epfo eh, aba ifise ubutunzi eh, kure hasi mirongo icyenda mirongo inani ku ijana eh, ni abazungu urumva rero ni- ni iyindi ntambuko iya turaza kubishika ko mu mwanya uza Ego.
iyindi ntambuko eh, bazoza kugira kugira ngo eh, ibyo byabaye byo kumvikana muri politiki bibe kandi bifatane ni- n'ubundi- n'ibindi bice byose bigize ubuzima ah, si Murakoze.
igisirikare gusa mugabo ni- n'ibyerekeye in- intwaro ibyerekeye imibano ibyerekeye imico n'ibindi kugira ngo bazogerageze eh, kugera ku rugero hamwe bavuga bati aha turangana aha turashobora Murakoze.
ku- kuvuga rumwe aha turashobora ku- ku ego
ku mirongo ya telefone eh, richard livingston aratwakwira twumva richard richard Yeah, richard eh, ntari ku murongo umurongo wiwe ntumeze neza Eh, radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku bacugurura amaradiyo yabo eh, turiko tuvuga mu kiganiro muri isanga turiko turavuga ku ku matora mu gihugu cya afurika y'epfo amatora azoba ku itariki mirongo ibiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatanu uh, k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane tugaruke risha yagarutse ku murongo uratwumva risha
ndabumva uhamagaye urihe
ndi nayirobi ufite ikibazo ubaza abatumira icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
ntaje icyumviro nashikiriza n'impanuro n'impanuro notanga ni uko buriya nk'uko yambarinde yavuze ati turacari mu bisanzwe abanyafurika turacari nko mu bukoroni kuko ugiye kuraba eh, nka twebwe duca ku mi- kuri immigration ku mipaka itandukanye kuko ba- bakira abazungu siko abanyafurika twakira Eh, eh, urabona buriya nk'iyo utonze imbere hakashika umuzungu kanaka eh, buriya ujya umunyafurika ariko akora kuri immigration arakubwira ati eh, banza wegere inyuma mbere akakwigenza ko yuko umengani waba ukwiga ibyangombwa wa muzungu akabanza aga- agatunganirizwa rero si muri si muri afurika gusa eh, si muri south africa gusa icyo kibazo kiri nko mu bihugu byose mugare buriya nkaca mvuga yuko ari ukutamenya ko abanyafurika jya no guha akarorero eh, nk'ino muri kenya ahantu nkorera hoho ndabona ko ikibazo eh, bagikemuye hanini uruhande hano dukora benshi n'abanyafurika kandi si ukuvuga ngo abazungu ni- ni benshi ariko buriya ugiye kuraba abantu baha amakondara benshi n'abanyafurika kubera bavuga ati nta kuntu umuzungu yoza ku- kuguma dushyira mu buku nk'uko umenya turi mu bukoroni ugaca usanga bariko eh, ba- buriya u- kurya babaha ubuzi abaha- abazungu benshi niko n'ubutunzi bw'igihugu bagenda barabu- barabunyonyeza ariko buriya iyo ufashe ugaha bene gihugu ukabaha akazi niko ubutunzi bw'icyo gihugu bugira hane butera imbere kuko nk'akarobe nka jewe yego ndiko ndakorera ah, muri iki gihugu ariko kubera asanzwe n'umunyamahanga mvuga ati jewe ubutunzi bw'iwanjye nzobukorera mu mu gihugu cy'uburundi mvukamo rero buriya niwumva ko ah, iki gihugu si cyo nzoteza imbere nzoteza igihugu cy'u- cy'uburundi rero nkaca asaba yuko abanyafurika verema two twocanuka nyene tuka natwe tukareka kugira mu bukorone bw'abazungu icyo kiyumviro narizizi ndabashimiye ku cyiyumviro cyanyu yari richard livingstone Eh, ku murongo kandi dufise habakubaho norbert uratwumva
ndabumva neza cyane uduteye akamu urihe norbert
undi ni rwanda ufise ikibazo ubaza icyiyumviro
mwansubiramo ku nsanganyamatsiko gatoya turiko turavuga Murabaye.
ku matora ategekanijwe amatora rusange ategekanijwe kuba mu gihugu cya afurika y'epfo ku itariki mirongo ibiri n'icenda y'uku kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umugambwe anc ukaba ubonwa ko uri kuratakaza icizere eh, ku matohoza akogwa Ah, uwo mugambwe ukaba uhanganye n'ibibazo bitari bike twavuze nk'ivyerekeye urugero rw'ubushomeri ruri hejuru ibibazo by'ubutunzi ubugizi bwa nabi ruswa ah, kubura kw'amatara eh, n'amazi muri ico gihugu
ngo ni byiza ko hagiye kuba amatora kandi n'urugamba ruba rukomeye ariko si rwakwiye no gukomera ahubwo rwagakwiye gukorera- gukorera mu iterambere ry'umuturage cyangwa se n'ibindi bintu bi- bigombwa umuturage ubundi kugira ngo iterambere ryihute mu gihugu cye noneho n'icyo kibazo cy'ubushomeri kigacika ariko usanga akenshi mu bihugu si si muri afurika y'epfo gusa usanga no mu bindi bihugu bya afurika ariko bimeze usanga ubushomeri ari cyo kintu cyiganje imbere kubera imirimo eh, iba itaboneka neza ariko mu kutaboneka neza ha- n'abayobozi batowe ugasanga nta ruhare bagiramo cyane ugasanga inshingano batorewe ntibazikuri- bazikurikirana neza niho rero hazava kwa kutumvikana umwiryane uka- u- ugatera mu gihugu cyabo gusa nyine bajye bafata urugero rwiza ku bindi bihugu ndakeka natwe u rwanda turimo hari ahantu twavuye naho tugeze kuko ndibaza ntese ahubwo mu- mu- mu- mu byo a- a- a- yiyemeje ko wenda yatorerwa a- azatorerwa wenda yiyamamaza hari bike wenda yaba yara- yaragezeho wenda bikaba byarageze ku baturage
uri kuvuga umugambwe anc na perezida ramaphosa
yego murakoze reka abishure zeno ndayisenga uwo mwishura
Ego sinzi ko mere nk'umusubirizamo akabazo namwumvise neza ariko hariho akabazo nta muntu wumvise neza mu mpera yariko aravuga ivyo bibazo muri afurika y'epfo ko biri n'ahandi ku mugabane wa afurika mugabo yariko arabaza nimba umugambwe ya anc na na perezida ramaphosa hari ibintu bashoboye gushikako mu gufasha uh, ubuzima bw'abanyagihugu kwisununura
ego uko biri kose um, eh, ntitwaca duhagarara ku ku byo ku byo batashoboye gushikako gusa hari n'ibindi byinshi eh, bashoboye gushikako kuko muribuka nk'igihe imbere y'uko ramaphosa ashika ku butegetsi ah, hari abanyagihugu batari bake hari abatari banezerewe harabaye no kugumuka gushikaho hariho ah, ahantu amasoko yabomowe ahantu badandariza ibi na biriya biribwa Eh, hanyuma icyo gihe babyegetse ku ku bayoboke ba zuma na cyane cyane abava mu ntara yo kwa zuru natali icyo gihe rero perezida ramaphosa yarabihoyahoye arasubiza igihugu novuga ku murongo Eh, hanyuma eh, inyuma ya afurika y'epfo ah, hariho n'ibindi bihugu bigaragara yuko afurika y'epfo yagiye- ya- yagu- yagumanye yagu- yongereje imigenderanire Ah, wanashaka ufatiye ku gihugu cy'uburundi bagafatira no mu gihugu cya tanzania yes iyo mihu- imigenderanire yari isanzwe imeze neza ariko ubu bisa n'iyongereye ufatiye nko imigenderanire iri hagati y'igihugu cya afurika y'epfo n'u rwanda Eh, imigenderanire ntabwo yatosekaye cyane ugereranije no ku ntwaro ya zuma kuko ku ntwaro ya zuma ah, imigenderanire ya afurika y'epfo n'u rwanda isa nk'uko ya- yari yatiganye akatari gato gushikaho hageze n'urugero rw'uko eh, ba- ba- bashiramwo novuga bafata ingingo yo kugara ambasade ku ruhande rucanke ruriya Eh, ariko ubu ah, perezida ramaphosa yaragerageje ibyo ashoboye eh, barabandanya ibyo batumvikana babyumvikana eh, mu nzira za diporomasi ariko ata gushamirana ko habaye Eh, harabaye n'ibindi bitari bike eh, hagati eh, ya afurika y'epfo n'ibindi bihugu byo mu barabu Eh, murabona nk'ubu nk'akarorero eh, ijya nama ya brics iheruka kubera muri afurika y'epfo murabona ko ethiopia eh, na nigeria basabye kwinjira muri brics Ah, afurika y'epfo rero kubona ariyo yari ya- yakiriye eh, novuga ya- ijya nama hanyuma ibyo bihugu bigashobora kwemererwa ni ukuvuga
aho twe kumuta ku murongo umurongo wiwe umeze nabi Eh, mwobandanya eh, Pierre Claver yumva eh, kuri ico ciyumviro ku vyo umugambwe ya ANC washoboye gushikako eh, ku ntwaro ya Ramaphosa
ego eh, ni ukuvuga ko eh, u- uko yari ko arabisigura eh, rero nokongera ko nko mu bya gisirikare naho ni uko eh, afurika y'epfo yagerageje iri kwiragerageza eh, ku- ku- kugira uruhara ku- rukomeye mu byerekeye uko yitunganya eh, mu mu bikorwa bimwe bimwe byo kugarukana amahoro canke eh, mu kumvikanisha impande ziba ziriko zira- ziratata uwo ni ni ni n'iragi imbere rya mandela hamwe n'ibindi bigo bimwe bimwe abantu batazi cyane byo muri afurika y'epfo eh, bi- bikora eh, uko bukeye uko bwije kugira ngo eh, bagerageze gufasha abantu gutorera amatati cyane cyane nko mu biho- mu bihugu eh, bimwe bimwe habamwo eh, intambara eh, zifatiye eh, abakomoko cyane ku byinjiro bya politiki bisanga bidahuye ikindi nacyo ni uko ah, afurika y'epfo kuri ramafoza eh, yi- yerekana oh, cyane ko bagomba kugerageza eh, ku- kuba igihugu giteye imbere giteye imbere no kuvuga cyujuje bijya bintu bitanu kenshi barabira ko bapimira ko eh, kuvuga mu buryo bwa gisirikare mu buryo bwa diplomasi mu buryo bwa politiki mu buryo bw'ubutunzi hamwe eh, no mu buryo eh, bw- bw'imico ni ukuvuga rero yuko cyari imibano ni ukuvuga ko eh, afurika y'epfo eh, iri eh, iribona kandi by'ukuri irakora byinshi kandi irafise eh, na- ni- n'ibyo ihagarara ko kugira ngo yemerwe ni ukuvuga ko muri kazoza hariho byinshi eh, izoba ifise izoba ikora kandi izoyishyira hamwe- hamwe n'ibihugu bikomeye nk'uko yatanguye kuba yatanguye kubirabira kuri biriya brics Eh, ikindi naco novuga ni uko eh, afurika y'epfo ibyo byo byose intambwe zayo za demokarasi igeze ko nk'uko navuze nk'itangura ni nyinshi ibyo imaze kwerekana n'iyo bashwanye n'iyo batatse n'igihe bari ko baratata barashoboye bo nyine kubitorera inyishu bigenze ari bo nyine bonyine babyikoreye atabandi bantu bagiye hagati ni ukuvuga ko icyo ni ikintu cyerekana gukura ni uko bashobora no kubandanya babikoresha mu minsi iza kugira ngo izo ntambwe zose uko zitanu bashobore kuzishyika ko hanyuma bahangane nyine mu buryo bw'iterambere n'ibindi bihugu bikomeye bya rutura byo ku isi nibaza rero ko afurika y'epfo ikindi kintu iri kwirakora ni kugerageza gushyiraho nk'ingendo ku banyafurika yo kurabira hamwe ibyabo ibyabo ni ukuvuga ntibabavanure n'imigenderanire n'abandi mugabo cyane cyane kuraba mu byo bafite ibyo bashobora bonyine kwitunganiriza mu bice byose ni ukuvuga ko akarorero bashobora gutanga ariko nk'uko jewe ntabwo ndabwira amakenga iyo ndiko ndaraba ndasesengura ndakunda kwibaza mbega bitagenze gutyo ho bigenda gutya ni ukuvuga ko nta bwose bwose ariko aya matora azoba nk'igipimo kizatwerekaho afurika y'epfo ishobora kugera ngira nko mu myaka mirongo itanu murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufite nitanga simo uratwumva nitanga uratwumva
yego ndakumva neza uduteye kamurihe nitanga
ndi mu rwanda nanjye mu majyepfo mu karere ka kamonyi ufite ikibazo cy'imvura ibishikirize
ndagira ngo hari ikintu yari akomojeho avuga ngo afurika y'epfo uburyo yihagazeho yego ni igihugu gikomeye ariko uburyo gihagarara kikema kigasa naho cyo amahanga atakireba cyane cyangwa se ibyo akivuzeho ntikibitindeho cyane kikomereza kigakomeza inzira zacyo z'iterambere ambwire iki gishoboza afurika y'epfo kuba yo igishobora gutyo bikaba biyikundira mu gihe abandi tuba tubona byaragoranye bano mu bihugu by'uburayi byarananiwe kuvayo ngo bishyireyo burundu afurika y'epfo yo ni iki kintu ikoresha kugira ngo yihagarareho ku rwego mpuzamahanga ikomeze yemye kuriya hanyuma hari n'ikindi yari akomojeho avuga ngo ni igipimo cyiza ayo matora ntabwo ntabwo ngewe ariko mbibona kuko kenshi usanga aya mashyaka afite ukuntu aba yarateguye ibintu byayo no gutsindwa nkabona wenda bitaza kuba hasi rero simbona nk'aho byaba ari igipimo cyiza kuko igipimo kukirebera ku matora hari igihe mbona bidakunda kubera ko ibintu bya afurika biba bisa n'ibiteguye rimwe na rimwe usanga bifite uburyo babiteguyemo ambwira nimba abona we koko yari abibuze ariko ntabwo niyumvisha ko ryewe cyaba ari igipimo gikwiye cyo kureberaho politiki ya south africa hanyuma anambwire icyo ibindi bihugu bya afurika byakwigiye kuri afurika y'epfo mu buryo bwose bwa diporomasi uburyo ibanye n'amahanga n'uburyo yo ubwayo yubaka politiki mu gihugu hagati murakoze muri make cyane mwo mwishyura pierre claver nsengiyumva nibaza ko afatiye ku byiyumviro mwari ko muravuga
mpereye kuri icyo ahereje ko ariko aravuga ibijyanye n'uko atari igipimo cyiza ni uko nashatse kumubwira yuko ni uko bizogenda ntibyagenda neza bizoba isomo abantu bashobora kuraba yuko nubwo bashobora gushamirana abariko bararondera kurongora igihugu mugabo bahejeje bakumvikana ku cyavuye mu matora bikagenda neza bizoba ari byiza kuko nibaca batangura imishamirano gutera rwaserera induru kurwana n'ibindi naho nyine ni ikigo abantu bazoca bavuga bati burya nubwo twari twabonye ko hari ibintu byinshi bikomeye bari barashyitse ko kumbe byari ibintu by'uruhendo ni ukuvuga yuko ata ni amahoro arama cyangwa iterambere rirama twabona riri rizobandanya muri icyo gihugu nicyo nashatse gusigura rero ibindi nabyo ni uvuga ngo mu byerekeye ibyo bya diporomasi cyangwa ibindi sindi ko ndavuga ngo igihugu kimwe kimwe ngo icya mbere ni iki icya kabiri ni iki icya gatatu ni iki mugabo mu bimenyetso bimwe bimwe abantu bakunda kurabira ko harimo iby'ubwigenge ubwigenge mu aba mu bucamanza aba mu biki turabona twarabonye ko no mu gihugu cya afurika y'epfo nk'umuntu nka zuma yarakomeye mugabo yaritabye ubutungane ubutungane buramucira n'urubanza ni ukuvuga ibyo si ahantu henshi tubibona nko muri afurika ni ukuvuga ngo hariho rero uburorero bumwe bumwe abantu bashobora kubwigiraho mugabo hariho n'ibindi bitari bitari byiza nk'iyo habaye ikibazo naho ariko turakivuga ko cyane ngaha byerekeye n'ibya ruswa bijya byose urabona ko afurika y'epfo irerekana hariho abantu bakomeye abantu b'abagwizatunga bakomeye abahinzi bigeze kubazwa byinshi bikomeye mu bintu mbere na zuma yarabizizemwo yarabibajijwemo ibintu by'inzahabu n'ibindi n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga ngo harimo ibintu hari intambwe bamaze gutera sibuze rero ngo byose byaratunganye mugabo niko karorero n'ubu ndabisubiramwo bazofatira kuri afurika y'epfo mu myaka iza mu kuraba ibikunda n'ibidakunda kuko ntibyari bina byoroshye mbere no koroha yuko igihugu nka cyo kibaho iyi myaka yose kiri kumwe n'abantu babakije babatwaje igitugu bakabagirira nabi bakabafungira indongozi zabo imyaka n'imyaka ubwo abo bantu bakavayo baharira ni ukuvuga ngo nibyo navuze ubwa mbere nari kubibandanya ko umwanya uza ni ukuvuga ko ibyabaye byasa neza mugabo byazaniwe n'abantu badasanzwe icyo naragize amahirwe yo kubona ba mandela kubona ba uyu uyu desimoni tutu narabonye naraginjiye no mu ahantu bariko baratanga ijya raporo y'ujya mu guru kunywanisha n'ukuri no kunywanisha ndibuka narabonye ibintu ntibaze yuko bishoboka muri afurika ni ukuvuga aho abantu bumva baharira nyine baharira ariko ukabona yuko batahuye ko kandi iyo haciye imyaka itari myinshi haciye imyaka mirongo ibiri harimo ibihumbi bibiri na gatatu ni ukuvuga ngo twofata ko si ukubatera amashurwe mugabo barafite intambwe bateye izo ntambwe rero nizo nabwo ndavuga ngo ni igipimo muri aya matora nimba tuzobona basa basimbanira ko kwa kundi tubora tubibona mu bihugu bimwe bimwe biba byo muri aziya cyangwa iby'ahandi abantu bamwe amatora baca batangura gushyira mu bigere n'ibyaba kabisa harya aho tuzovuga tuti mbega abantu bizi iki bashoboye iki murakoze citizen ari ku murongo wa telefone uratwumva halo ndabumva neza kandi ndabumva uduhamagaye uri he
ndi kigali mu rwanda ndashaka kubaza ikibazo batumirwa mu kibaze
murabona ko perezida jacob zuma mbere y'uko afata ubutegetsi hari habayeho kweguza uwo yasimbuye ndetse na zuma nawe kugira ngo sirire ramaphosa afate ubutegetsi babanza kweguza zuma kandi buri wese hari ibyaha yari abikagirizwa ku ruhare rwe zuma ariya mazu yubatse yashinzwe gukora mu isanduku ya leta sirire ramaphosa ejo bundi ariya mafaranga yaburiye mu isambu ye menshi bamubazaga impamvu atabitangarije iperereza ngo rikurikirane bikabonwa n'abandi bantu kiba nk'igitotsi n'izo manda eshatu zikurikiranye zituma ziha n'imbaraga abakeba muri politike mubivugaho iki mu busesenguzi bwanyu uwo mwuka uri imbere muri anc ku buryo uyu navuga ngo ubaye manda ya gatatu nka perezida urangiza manda ye avaho yegujwe n'ibitutsi bikomeye cyane mwabonye ko abadepite bagenjereje zuma muri ejo bundi nawe ariya amafaranga aburiye mu ifamu yari amukozeho ntabwo byaba intandaro yo gutakaza amatora y'umukuru w'igihugu muri iyi minsi kubera andi mashyaka bahanganye icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri
julius marema ni umunyapolitike ukiri mutoya kandi uyu munsi ku ngoma ya mapoza ubu niho habayeho ibibazo byo gusahura amaduka y'abatavuka muri afurika y'epfo bikorwa n'urubyiruko rw'abanyafurika y'epfo ku buryo bukabije nabwo habayeho ibibazo by'umuyagankuba ku buryo bukabije ese marema julius marema mubona iki atari igihe cyiza cyo kugira ahubwo ngo andi mashyaka yiyunge nawe abe yazamuka ku butegetsi nka perezida ugifite n'imbaraga ukiri muto noneho habeho n'izindi mpinduka muri politiki ya afurika y'epfo bibe byagira icyo bizahura mu iterambere rya afurika y'epfo murakoze murakoze mwo mwishyura zeno ndayisenga zeno uratwumva aro zeno zeno zeno uri ku murongo Hello?
Eh, mwo mwishyura mwo Eh, mwishyura alo?
i- ibibazo abajije eh, Yego.
citizen Yego. Mm, n- Yego. Numvise ku bi- ku kibazo yavuze kijanye n'uko imbere y'uko Zuma ah, akugwa ku butegetsi bamwagirije y'uko yari yakoze mu isandugu ya leta. Eh, mfatiye ku byo mugenzi wanje yari yasiguye iki gihugu hariho intambwe bateye ikintu kijanye na demokarasi itandukanye cyane cyane cyane rwose n'ibindi bihugu byo muri afurika wanashaka ni ukuvuga ko hariho n'ibihugu byo muri eh, by'uburayi eh, baru- barusha mu bintu bijyanye na demokarasi iyo rero umukuru w'igihugu ari ku butegetsi cyane uwahoze ari umukuru w'igihugu habonetse ikintu cyo mwagira yuko baba barakoze ikosa baramushyira imbere y'ubutungane akabaza ibyo rero I'm sorry. ibyo rero ni kimwe mu byo eh, zuma mu byamukozeko hanyuma igicanye na amakosa ariya mahera yatowe muri famu Eh, nibyo nawe yarahatswe kumukorako cyane Eh, mugabo novuga ko umugambwe uri ku butegetsi wagerageje kumupfukapfuka Eh, a- a- atari uko ikiringo ciwe cyasa n'ikirangiye cyasa n'ikirangiye kandi ngaha ntibamutinya nuko ari umukuru w'igihugu ikosa rimwagiriye rimwe na rimwe hari igihe baraho bakavuga ati uyu muntu mu by'ukuri reka tumukure naho ikiringo ciwe yoba yararahiriye kuri wose ari bwarangire ikijanye na julius marema avuga ko akiri muto hanyuma ah, ko bigaragaza ko hariho icikagurika ry'amatara kuri iki kiringo bitigeze bibaho burya eh, muri afurika nibyo Eh, iyo amatora yegereje si uko ni muri afurika gusa wanashaka iyo amatora yegereje haza ibintu byinshi haza ibintu byinshi biza eh, novuga gute nko gushira mu kigeragezo leta iba iri ku butegetsi icikagurika ry'amatara rero n'amazi eh, hamwe n'ubugizi bwa nabi bundi butandukanye ni ibintu biza nk'ibigeragezo eh, abiya- aba- abatavuga rumwe na leta bashyira imbere bakerekana ati wewe leta raba ibintu tugeze tubibona ku ntwaro ya mandela tugeze tubona ishiragurika ry'amatara ku ntwaro ya ya ya, ya mutanke tugeze tubona ishiragurika ry'amatara ku ntwaro ya mbiki tugeze tubona ishiragurika ry'amatara ku ntwaro ya zuma naho hari ibitagenda neza tugeze tubona ishiragurika ry'amatara ubu rero igihugu giteye imbere nka afurika kubona hano haraba ishiragurika ry'amatara uko biri kose ni inzira yo kurondera ukuntu bobugira nte esezerera ramakosa nawe hanyuma umuntu aca yibaza ikibazo mbega icihagurika ry'amatara bisigura iki amatara ninde ninde ya kontorora muri mu bihugu byo muri afurika rimwe na rimwe hari ikibazo ngo ni leta mugabo twababwiye yuko iki gihugu cyubatswe n'abazungu ni ukuvuga nibo bazi aho amatara yazananye kujya kw'amazi amazi aba- aba- aba- aba- abantu babona banwa mugabo ntibaba bazi akarere azana namwe iyadezane nk'imyaka amajana abiri wa muzungu niwe waba bafise plan niwe azi iyo amatara yazananye niwe azi n'ay'amazi yazananye rero ariko ashobora kugenda kugira icyo twakwita mu cyongereza cyo ba- cyangwa mu gifaransa bita sabotage bakagenda bakayakasira hasi kugira ngo basebye cyangwa bateze urubwa anc hama anc igure ivyo ishobora kwisigura umva na anc rero kugora ukuntu iza kumenya ni hehe amatara yoba yakatiye cyangwa ni hehe amazi yoba yakatiye kuko ya plan ubundi abafite ayo matara y'amatara n'amazi ifiswe n'abazungu Eh, na- ntaguciriyemwo Bakwiye gutahura.
Eh, ntaguciriyemwo Eh, ntaguciriyemwo uh, uh, perezida ramaphosa yarashizeho umushikiranganji yihariye ku kibazo c'umuyagankuba Eh, ico kibazo eh, ariko agitorera inyishu gute uwo mushikiranganji Oh, turamubuze ku murongo kandi zeno Eh, Pierre Clavense ngiyumva wo- wo kwishura kuri ico kibazo c'amatara muri Afrika y'Epfo
ego eh, afurika y'epfo ikibazo cy'amatara kiriho eh, kiravugwa kandi eh, cyane cyane mu abantu bamaze kuba- babayeyo barazi ko maze n'igihe si n'ubu honyine eh, haciye igihe kinini hantu ikindi ni uko afurika y'epfo ikoresha nayo nyine umuyagankuba mwinshi cyane bafite amahinguriro manini cyane eh, iyo bacupurira ibintu hose hakora amatara igihugu cyose kirimo amatara kirabona eh, ni ukuvuga ko eh, icyo rero ni ikibazo gihari kandi baguma banigana rwose nacyo hariho mbere ni- n'ibya energy verte bibagira ibi by'ama gukoresha umuyagankuba w'imishwarara y'izuba eh, urumva ni ibikorwa biguma bikorwa ni nk'uko rero uyu yavuze hariho ibintu bihora biza cyane iyo amatora ageze ikibazo kika- kigafata eh, umuvuduko munini cyane mu mu mu mu bamwe n'abantu babibona bakaca ba- ibintu byose bakabyivugira kuri icyo ibyo biriho n'iyo iyo matara yari ayoba ahari hazoho- haroza n'ikibazo hoza n'ikindi kibazo eh, kijanye n'indero canke amashure canke ibindi canke ukwivuza n'ibindi ariko rero icyo nshaka kuvuga ni uko eh, nibyo tuma abantu mugabo basa basamara eh, ngo bavuge bati eh, kandi noneho eh, sinavuga nk'uko abandi bahora bakunda kubivuga muri politike bavuga bati ibi ibibuze aha n'ahandi birabuze mugabo eh, nibyo ko eh, afurika y'epfo icyo ni ikibazo kinini batiza guhangana baha- batiza ku- kugitorera inyishu kugira ngo eh, ibintu bigende neza atari kubera ibya politike oya, ari kugira ngo ubuzima eh, bw'abanyagihugu Yego.
eh, bubandanye butera imbere eh, mu- mu buryo bwemewe Murakoze.
eh, bimeze neza Eh, mu kurangiza dusigaje akanya gatoyi zeno ndayisenga muri rusange witegereje uko ubona ibintu bimeze ngaho muri afurika y'epfo ku bijanye n'ayo matora eh, muravuga ko mwavuze ko umugambwe ya ANC naho ufise ivyo bibazo hari byinshi waranguye Eh, mugereranije n'iyo yindi migambwe ibiri ikomakomeye nk'uw'umugambwe wa marema n'uw'umugambwe eh, w'abazungu uh, democratic alliance muri rusange murabona uko bizogenda kose umugambwe anc naho ut- uri gutakaza icyizere ari buzoyatsinda canke ntibitomoye
aho rero nibaza ko hari ikintu mudatetse ngo mpamvu ku ruhare rw'iwanje bwa nuko na mugenzi bashobora kuza kumbura kugira icyo anyunganiye Ah, ANC ni umugambwe ni nk'icyo twita nka pasi eta ni umugambwe ukomeye cyane ku buryo usanga kuwukura ku butegetsi si ikintu cyoroshe hari ibintu byinshi twavuze bitagenze neza Eh, kandi turabona yuko amahirwe yo gutsinda yawo asa nk'uko ari make mugabo kuwukura ku butegetsi si ikintu cyoroshye cyane Eh, bigosaba ingufu nyinshi cyane ea umugambwe wiganjemo abazungu hamwe na eff umugambwe utwagwa na julius marema akaba ariwo ugwiriyemwo ah, urwaruka na cyane cyane urw'abirabure eh, kugira ngo bashobore gukura ANC. yaba byashoboka AFF ikumvikana na DA hanyuma bakagira bagateranya hanyuma bakagira icyo twakwita mu mu gifaransa coalition byokoroshe cyane gukura ANC ku butegetsi byosigaranye ibice bike bito gusa kuko Ego.
nk'ubu wanashaka umwanya ugiye kurangira bikomeye yego U- umwanya ugiye ku- kurangira mu bisagara bikomakomeye Ura- eh, umwanya urarangiye zeno Johannesburg, Preto- Pretoria Eh, na- na Cape Town umwanya ura- urarangiye zeno zeno zeno umwanya ura- turangiranye umwanya uraturangiranye eh, ni ikiganiro eh, dushobora kuzobandanya twari kumwe eh, n'abatumire zeno ndayisenga umushakashatsi akongera akaba umuhinga mu bya politiki ku mugabane wa afurika ari muri afurika y'epfo na pierre clavense ngiyumva umuhinga ku bibazo bya politiki ari bujumbura mu burundi twari ko turavuga ku matora ategekanijwe kuba muri afurika y'epfo mu kwezi kwa gatanu itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nshimire abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mukurindira mugire ibihe byiza